Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanamutse neza nshuti mwese muteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki zibiri y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Frederic Nkundikije.
twebwe dusaba ko ubutungane bwokora bugakorera kuri izi mesaje yiyandikiye wenyine zigaha ubutungane bugahamagara uwo konsiliya akababwira ibyo n'idinge n'umwana yaba- yamubariye hanyuma ubutungane bugakora agahanwa Uyo ni Buzatsa Didas Sewabo na Ndafuza Ndayisenga umwana umukobwa yazimiye yahora yiga ku ishure shingiro rya Saswe mu mwaka w'icenda ku mutumba Saswe zone itanga intara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi inkuru co kimwe n'intu yerekeye umenyeshamakuru Asumani yagiriwe n'ivyaha vy'umwuga mu Rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero mwaramutse neza rosine umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguriye mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi kuri radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryagiriza abajejwe umutekano muri icyo gihugu ko bakoresheje inguvu zirengeje mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka weze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku banyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza umugambi wa perezida joseph kabila wo kuguma ku butegetsi ivyo biri mu cegeranyo casohowe kuri uyu wa gatatu n'ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu onu bijejwe hagati y'akazi na muntu onu ivuga ko kuva ku matariki ya cumi na zitanu na mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze abantu bashika kuri mirongo ine bishwe abandi ijana na mirongo ine n'indwi barakomereka mu gisagara mu bisagara bitari bike aho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibiro by'agatakazi na muntu muri onu bivuga ko byabujijwe gushika mu makambi yarafungiwemwo abantu hamwe no mu biro bigeje iperereza cyo kimwe no mu bitaro canke mu buruhukiro bw'abitavye imana aho abari bahohoterewe ubuzima bari batwawe muri ico gihe umushikiranganje w'agatakazi na muntu muri Kongo Marie Ange Mushobekwa yatangaje ko ico cegeranyo gihengamye umuyobozi w'urwego rw'abamenyeshamakuru muri kenya charles kerishe amenyesha ko amategeko mashasha aheruka gushyirwaho na leta ku bijyanye no gutunga no gutangaza amakuru mu matora adashoboka kerishe avuga ko ubutegetsi bwarengeje urugero ibyo kerishe yabitangaje inyuma y'umunsi umwe abajejwe gutumatumana kw'amakuru mu- ku rwego rw'igihugu baso- basohoreye ite- basohoreye ite- amategeko ku bijyanye n'amatora ayo mategeko avuga ko abamenyeshamakuru bategerezwa kuzobika amajwi n'inzandiko bakoresheje mu matora mu kiringo c'amezi atandatu ku bantu no ku bwoko kerishe akavuga ko gusaba amajwi bafa- bafashe ata kibazo kirimwo yamara ko atagituma abamenyeshamakuru bo kurikiranwa mu gihe abatumire mu biganiro vyabo baba bakoresheje amajambo yo gucanishamwo icegera cujejwe urwego rw'abamenyeshamakuru Victor Bwire we amenyesha ko amategeko yashizweho na leta yari asanzweho yamara ko igikenewe ari ukuyashira mu ngiro abategetsi mu biro by'umukuru w'igihugu cya leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko bagiye kongereza ingufu mu bijyanye n'urudandaza hamwe n'amategeko yarwo bavuga ko imigambi yerekeye urudandaza muri uyu mwaka izokingira aba- izokingira cyane ubwigenge- ubwigenge bwa amerika kandi ko izokwitaho amasezerano mashasha hagati ya Amerika n'ibihugu bisanganywe amasoko akomakomeye ku isi mu cegeranyo casohowe n'abakora mu gisata c'ubudandaji hano muri Amerika kivuga ko ibidandazwa bisohoka hanze bitifashe neza mu gihe bamwe mu da- mu bakorana n'ico gisata babikoreramwo ubunyonyezi butandukanye abategetsi ba Amerika bavuga ko bazogerageza uburyo bwose bakorana n'amasezerano n'ibihugu ubwavyo bitarinze guca mu masezerano y'ibihugu bihurikiye hamwe abakozi mu biro vya perezida wa amerika bamenyesha kandi ko ico abanyagihugu basavye mu matora aheruka ari uko hoba ihinduka mu rudandaza rifatiye ku buri- ku buringanire n'umwidegemvyo ku banyagihugu bose ba amerika umukuru w'umugwi w'abanyaburaya ukukira ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya jean claude juncker yashikirije kuri uyu wa gatatu igitabo kirimwo uburyo ibihugu vya buraya bikwiye gutunganya kazoza kavyo muri ico gitabo janka avuga ko ibihugu vya buraya bikwiye guhitamwo gucamwo imigwi canke kuja hamwe bakongereza umuvuduko canke naho ngo bakagabanya ibikorwa basanzwe bakorera hamwe janka avuga ko mu gihe ishirahamwe rya buraya ririko riritegurira guhimbaza imyaka mirongo itandatu mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ritegerezwa kwiyumvira kuri kazoza karyo ni mu gihe iryo shirahamwe rifise ibibazo bitandukanye riko rirahangana navyo jean claude janka akavuga ko naho biri uko iryo shirahamwe ritegerezwa gutora umuti w'uburyo ribandanya gukora abashinga amateka bahurikiye muri iryo shirahamwe bose baremezanya ko ihinduka rikenewe ikibazo kiriho gushika ubu kikaba ari kijanye n'uko abate- abategetsi baryo batumvikana ku rutonde rw'ivyitu- vyihutirwa gukorwa harimwo n'ikibazo c'abimukira abategetsi bamenyesha ko mu nama izobahuza mu ndwiza bazoganira ku bijanye n'ivyashikirijwe na jean claude janka bamenyesha kandi ko bategekanya gukora intambwe iboneka mu mpera z'uyu mwaka inyuma y'amatora atekanijwe mu bihugu by'ubufaransa n'ubudagi indege z'uburusiya hamwe na siriya zakoze ibitero ku bagwanyi ba siriya basanzwe bafashwa na amerika hafi y'igisagara ca albab ivyo bitero vyabereye hafi kandi hafi y'ibite- y'ibirindiro vy'abasirikare ba amerika nk'uko vyatangajwe n'umutegetsi w'igisirikare ca amerika ari mu gihugu ca iraki stefan Townse- townsend townsend yabwiye abamenyesha amakuru ko ivyo bitero vyabaye kuri uyu wa kabiri kandi ko vyahitanye abatari bake muri abo bagwanyi aho bari mu manuko no mu burengero bw'igisagara ca albab townsend yavuze kandi ko abasirikare ba amerika bari ku birometero bitarenze bitanu vy'ahabereye ivyo bitero
urakoze horizine ku makuru uheje kudushikiriza haraheze ukwezi umwana umukobwa dafoza ndayisenga yiga ku ishure shingiro saswe zone gitanga mu ntara ya cankuzo anyorojwe abavyeyi biwe bavuga ko yagiye afise inda ni inkuru ya mugenzi wacu fidele d'antoine nsabimana nk'uko bivugwa na budatsa nesitori se wabo wa daforoze ndayisenga yanyuruje kuva itariki imwe y'ukwa kabiri uno mwaka uyu mwana ababyeyi biwe bavuga ko yagiye afise imbanyi kandi uwayimuteye afise uruhara mu nyuruzwa ryiwe yagiye itariki imwe z'ukwa kabiri niho tutasubiye kumubona turaguma turarondera turahebura ku itariki cumi n'imwe ari kuwa gatandatu niho rero twaca tubona agatelefone yakoresheje uwo munsi ava mu muryango tugiye kukaraba tuca tugasangamwo mesaje zitatu zanditswe na Pierre Claver Nduwimana ari we mwene kumunyuruza yagiye yibungenze naho mu muryango yari yanse ku- ku- kutwemera yuko afise inda twarabona yuko umwana ko yibungenze ku munsi w'imana itariki cumi na zibiri twaciye tugenda kuyereka abatware mw'ishinge mesaje zavuga iki mesaje ya mbere yavuga ngo ngo jewe naje ariko kubonana nibyo ntabona ingene bica kugenda kubera amaso y'abantu igira kabiri yavuga ngo ngo jewe n'ukuri nariko ndabaza mu mahome y'abanyeshure ngo ariko ngo ntibishoboka ngwino ngo ni hafi ngo nivyo ukunda ngo mfashe wewe nyene kurondera ngo ahantu kure kandi mwibanga ku buryo batazomenya iyo wagiye igira gatatu yavuga ngo ngo shango jewe ntuzayo nshira nayo mira kuva ubimbwiye sindatora nakimbwa ngo ni ukuri ndagusabye uraba unkize ibi bintu rero nyene mbona wohankura nta wundi uyu mwana w'umukobwa afite imyaka cumi n'icenda yari asanzwe yiga mu mwaka w'icenda ku ishuri shingiro ryasaswe zone gitanga komine higamba y'intara ya canguzo mu buseruko bw'uburundi iryo shuri rirongowe na pierre claver nduwimana yagirizwa inyuruzwa rya daforoza ndayisenga didasi budzatsa se wa daforoza baheruka amakuru y'umwana wabo itariki cumi na zibiri z'ukwa kabiri aho baronka amakuru ko daforoza agwariye mu bitaro bikuru vy'imuyinga mu buraruko bw'uburundi mu nyuma didasi budzatsa avuga ko barose amakuru ko uwo mwana wabo yungurijwe mu bitaro bitaramenyekana amatohoza yakozwe n'ijwi rya amerika twavuye tumenya ko daforoza ndayisenga agwariye mu bitaro vy'iyungururizo vy'ikarusi uyu mwana akaba agwariye mu vyumba vy'abagwaje abana kuko yavuye yibaruka umwana atageze yavutse afise ikiro kimwe kitarenga daforoza ndayisenga aho twamusanze muri ivyo bitaro avuga ko atakibazo afise kuko afise abamugemurira twashatse kumenya abamugemurira dushaka no kumenya ko se w'umwana yoba amusahiriza ariko nta nyishu twarose ariko aremeza ko se w'umwana amuzi daforoza ndayisenga imbere yo kuja kugwarira mu bitaro vy'imuyinga yabanje gusaba indaro ku mwigeme josephine nayishakiye aba muri zone bibara komine mutumba intara ya karusi uwo yamuhaye indaro yavuganye n'ijwi rya amerika ku itelefone ntiwaza yaje nabonye ntakiza rero yaje amwita kumira bamwirukanye akagira haba n'aha bakunda mu ndaro igongo yarira yaramubaze ndamubwira inzani yanjye arambwira muganga rero iyo kubimbwira yuko yumvise abantu bagiye muganga muhaza indani yanjye arambwira ni iya tabureti muganga amaze kumva ibintu by'amasohoza bikanguye yagiye yifata n'ibyo yambwiye byose yagiye atangura kuvuga ngo jyewe nayivuga ngo irimo aho ndyama ngo igiki ngo siwe ngo jyewe ngo muri bake bamfashije namwe ndahenze gushika n'ubu ubu rero avuga kwinga ngo niyo wundi muntu ngo w'umusirikare ngo yitwa nirigira ositari butsatsa didasi se wa bodaforoza arafise ico asaba ubutungane twebwe dusaba ko ubutungane bwokora bugakorera kuri izi mesaje yiyandikiye wenyene zigaha ubutungane bugahamagara uwo konsiliya akababwira ivyonidi ingene umwana yaba- yamubariye hanyuma ubutungane bugakora agahanwa ku ivyo vyaha bibiri yakoze gutwazinda uwo mwana kumunyuruza gushika n'ubu abavyeyi bakaba batayigera bamubona kuva itariki imwe y'ukwezi kwa cu- kwa kabiri gushika n'uyu munsi ico kibazo ca daforoza ndayisenga camaze gushika mu minwe yo gushikiriza amanza bwa parike nkuru y'igihugu yegukira intara ya cankuzo aho umutahe wo guhamagaza pierre claver nduwimana yagirizwa n'uwo muryango wamaze gusohoka azokwitaba ku munsi wa kabiri w'indwiza ikarusi fide ndatwa nsabimana ijwi rya amerika
mu rwanda umenyesha makuru asumani niyo nambaza yarahagaritswe iby'agateganyo na komite ishinzwe imitwarire mu rwego rw'abanyamakuru bigenga urwo rwego rufashe ico cemezo inyuma y'aho bigaragariye ko umuyobozi w'ikinyamakuru rugari yakoze amakosa y'umwuga inkuru ya mugenzi wacu asumutakaboye umwanzuro wa komite ishinzwe imyitwarire mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura wasomwe hari abayobozi b'ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga rya byumba itb mu magambo ahinnye y'icyongereza nawe asumani ntawigeze aboneka niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru rugari akanama gashinzwe imyitwarire kategetse ko nyuma y'uko agaragarwaho n'amakosa anyuranye uyu muyobozi w'ikinyamakuru rugari ahagarikwa by'agateganyo mu gihe cy'amezi atatu ndetse akanamburwa ikarita y'akazi itangwa n'uru rwego mu mwaka ushize uyu munyamakuru yagiranye ikibazo na kaminuza ya itb yahoze ari ipb byumba aho yamuregaga ko yayibasiye abinyujije mu kinyamakuru cye akayandikaho ibinyoma biherekejwe no gutera ubwoba inkuru ebyiri zibasiye iyo kaminuza harimo ifite umutwe ugira uti ipb byumba miliyoni magana inani mirongo itanu n'esheshatu mu masoko adasobanutse iyi nkuru yasohotse muri nimero y'ijana na makumyabiri na gatanu yo ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa kane mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu indi nkuru yasohotse muri nimero ijana na makumyabiri n'esheshatu yo ku itariki ya cumi na kabiri kugeza kuri makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa kane bibiri na cumi na gatandatu yo yari ifite umutwe ugira uti gicumbi leta nitabare ipb byumba komite ishinzwe imyitwarire yavuze ko yahannye asumani niyo nambaza kuko yanditse inkuru zidafite ubunyamwuga metre donasiye mucyo umwe mu bagize komite ishinzwe imyitwarire mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura yagarutse ku makosa yagaragaye mu kinyamakuru rugari imaze kubona ko izo nkuru zigaragaramo amakosa y'umwuga arimo gutangaza ibinyoma guharabika gushidikanya kutubahiriza ubuzima bwite n'agaciro ka muntu kudaha ijambo abarebwa n'inkuru umutwe w'inkuru n'amafoto bishitura komite ndangamyitwarire yemeje urukombatanyo rw'ibihano bikurikira guhagarika by'agateganyo mu gihe cy'amezi atatu umunyamakuru niyo nambaza asumani akamburwa by'agateganyo ikarita y'itangazamakuru gutegekwa gusaba imbabazi mu nyandiko kaminuza ya utab n'abayobozi bayo padiri profesa dr faustin nyombayere na madamu justin mbabazi gutegeka ikinyamakuru rugari gutangaza inyandiko inyomoza izatangajwe mbere uyu mwanzuro wasomwe hari bamwe mu bayobozi ba kaminuza itebe byumba madamu justin mbabazi umuyobozi mukuru ushinzwe imari n'ubutegetsi unagaragara cyane mu bavuzwe n'ikinyamakuru rugari yatangaje ko iki cyemezo nk'umwe mu bagize ubuyobozi bwa itebe kibashimishije ndetse no ku giti cye ngo kuko ari mu baharabitswe n'ikinyamakuru rugari gusa yasobanuye ko nyuma y'ibihano bari bakwiye no guhabwa indishyi z'akababaro nk'ikigo dushubijwe agaciro hari ibintu byinshi yagiye anyibasira in- muraza kubibona byose nk'uko babibasobanuriye wa- abayobozi ba rmc byose bidafite ishingiro njyewe nkaba mbyishimiye yuko ndenganuwe kubera yakomeje asumana akora ibyo akora twabonaga bimaze kuba akamenyero ari ingeso yaratwibasiye so tukavuga tuti yakabaye ndetse n'ikinyamakuru cye kuko bakoze icyaha bafatanyije niwe nk'umuyobozi ariko nanone n'ikinyamakuru cyakabaye nacyo gihagarikwa ikindi twakabaye tubona n'indishyi institution image ya institution i- ya- ya- yarayibasiye cyane uyu mwanzuro wasomwe asomwe niwe nambaza atahari ijwi rya amerika ryamubajije kuri telefone ye igendanwa uko yawakiriye maze asubiza ko ataragezwaho uwo mwanzuro ko ntacyo yatangaza yavuze ko agomba kubanza kugira umwanya uhagije agakora ubusesenguzi bwimbitse akazabona kugira icyo atangaza ku mwanzuro wamufatiwe abanyamakuru banyuranye bari bahari ubwo iki cyemezo cyasomwaga bagize icyo bavuga ku cyemezo cyafatiwe asomaniwe nambaza bwana richard rakoze umwanditsi mu kinyamakuru izuba rirashe we yavuze ko iki cyemezo asanga kidahagije ahubwo numvaga bagombye kubiremereza bakamuca n'ibihano kuko byangiza isura y'ikinyamakuru bikangiza n'isura y'abanyamakuru muri rusange nkatwe umuntu aragenda gusaba amakuru bakavuga niba abanyamakuru ba- bajya gusaba ibiryo niba abanyamakuru basebanya niba abanyamakuru bateshejwe agaciro numvaga ahubwo hanakwiye kwiyongeraho amande Maitre Mucyo Donatien komiseri mu rwego rukuru rw'abanyamakuru bigenzura wanasomye uwo mwanzuro yavuze ko yizeye ko niyo nambaza Sumani azashyira mu bikorwa ibyemezo yafatiwe gusa ngo bitabaye ibyo urwego rwafata izindi ngamba zirimo n'ibindi bihano bigenwa n'amategeko n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro cacu cerekeye amagara y'abantu tugiye kubabwira ku muti mushasha uriko urageragezwa ku bantu basanzwe bagendana umugera wa sida kugira ngo ubakingire ntibafatwe n'indwara y'umutima mugenzi wacu oriane itanga ishaka niwe yakurikiranye inkuru
igihugu cya afurika y'epfo ni kimwe mu bihugu biriko birakoresha ibipimo vya mbere byo kugerageza umuti ukingira abantu bagendana umugera wa sida kudafatwa n'indwara z'umutima cyane cyane mu gihe hari ibimenyetso ko abo bantu bashobora kugiramigwa n'izo ndwara ivyo bipimo n'imiti ni ubundi buryo bwo kurwanya ikiza cya sida kandi bizofasha abagendana umugera wa sida kuramba hamwe no kugira amagara meza umutahe w'imiliyoni mirongo ibiri ku mwaka utangwa na leta zunze ubumwe za amerika uzotangwa mu kiringo kingana n'imyaka itandatu kandi uzogeragezwa ku bagwayi ibihumbi bitandatu n'amajana atanu iyo miti izovura n'izindi ndwara atari indwara ya sida kuko muri iki gihe abagendana umugera wa sida bariko barasaza abaganga bariko baramenya ko ico kiza kigeramira abasirikare bo mu mubiri gitera n'izindi ngorane muganga carl diefenbach wo mu kigo kijejwe amagara y'abantu muri afurika y'epfo asigura ati What we're seeing is an increased risk in HIV positive people.
icyo tubona ni uko abantu bagendana umugera wa sida abagera ku bice mirongo itanu ku ijana muri bo bagira isumira rituma impwemu zidashikira ubwonko neza kandi tugasanga ijana ku ijana muri bo bagira ibibazo by'umutima ingorane z'imitsi yo mu mutima n'izindi zijyanye nazo abakenyezi bo barageramirwa kurusha abagabo ni nacyo gituma turi hano muri aka karere ko hepfo y'ubugaragwa bwa sahara ka afurika abakenyezi barageramirwa n'indwara nyinshi turibaza ko aba banyagihugu bashobora kudufasha mu kwerekana koko yuko hariho umuti ushobora kubafasha Prove that we have this drug that might help them.
afurika y'epfo ni kimwe mu bihugu byasinzikajwe n'umugira utera sida ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bijejwe kurwanya indwara ya sida bimenyesha ko abantu bagera ku miliyoni indwi bakekwa kuba baranduye uwo mugera icyo gihugu ni nacyo gifise umugambi munini ugizwe n'abantu imiliyoni zitatu bariko baravurwa iyo ndwara hakoreshejwe iyo miti iriko irageragezwa gita ramji umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu bijyanye no kurwanya umugera wa sida muri afurika y'epfo avuga ko ibyo bipimo bifise akamaro kanini ku gisata cy'amagara y'abantu gisanzwe kitorohewe avuga ati ku bijyanye n'indwara zitandukira mu bantu bagendana umugero utera indwara ya sida nibaza ko ibiriko birakogwa ari ibyigwa bigamije kugabanya izo ndwara kimwe no kugabanya uburemere zitera ku gisata cy'amagara y'abantu muganga Diphne Bach avuga ko abantu bipfuza ko bogira uruhara muri ibyo byigwa ari cyane cyane abantu bagendana umugera utera indwara ya sida ariko bafite amagara meza ukugendana umugera utera indwara ya sida avuga ko byigeze kuba ikintu giteye ubwoba cyane nko mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda agitangura kwiga ibijyanye n'uwo mugera muri kahise kuba umuntu asazana uwo mugera ntibyabaho atari ko ubu araza abantu bagendana umugera wa sida bafise imyaka mirongo indwi cyangwa mirongo umunani kandi bakaba bafise ubuzima bwiza
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu makuru ya siporo n'imikino ekipe ya rayon sport yaraye ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu rwanda nyuma yaho itsindiye ekipe espoir fc ibitsindo bibiri ku busa mugenzi wacu edi rwema yabajije juma masudi umumenyereza wa rayon sport ivyerekeye urwo rukino reka tubatege amatwi
nyine sio kwa kwishimira intsinzi hafi tumaze gukina n'iyo ekipe hafi inshuro nka mwenye tutayitsinda tungana buri munsi bitugora ariko uno munsi imana yadufashije twatsinda bibiri zero iyi ntsinzi yatumye mujya ku mwanya wa mbere ese mufite icyizere ko mushobora kuzakomeza kuyobora iyi shampiyona ntabwo navuga ko izakomeza kuko shampiyona ira- irakomeye buri ekipe iri bien prepare ariko niyo objectif dufite u- uno mwaka wo gufata igikombe cya shampiyona ni ugusiga turi consa- concentre ku- buri match tugatsinda tukareba ko twa- twakomeza kuba abambere mujya gukina na ekipe ya espoir niki wabwiye abakinnyi bawe nababwiye ko ni ibintu bitatu cyangwa bine ikintu cya mbere ni uko kubaho kwa rayon sport ni ugutsinda iyo udatsinze nta mishahara tubona urumva ikintu cya mbere icya kabiri ni uko nababwiye turi muri kompetisiyo n'ama ekipe hafi cumi ne- cumi na- n'atandatu urumva buri match ni nka finali dukina ikintu cya gatatu ni uko dutsinzwe cyangwa itunganyije ya avantage twari dufite izaba irimo gutakara kandi kuyirekipera bi- bizatugora ikintu cya gatatu ni uko nababwiye turamutse dutsinze uno munsi tutarebye izindi ekipe zirimo gukina tuba dufite avantage yo kuguma kuguma mu- wa wa mwanya wa mbere ni ibyo bintu nabi- na- nababwiye avamaki ese kuba mukina imikino yo ku rwego rwa afurika munakina n'imikino ya shampiyona y'igihugu ah, mubona hari uburyo bibagora cyane cyane mu gihe muhanganye n'andi makipe atakiri muri ayo marushanwa ibyo ntibisanzwe kuko usanga baba- nka aperi yavuyemo nuko yikonsantara kuri shampiyona icyo ni icya mbere ikindi ni uko twebwe za maci za tutakinnye turi muri kompetisiyo tuzikina hagati ya- ya- ya- ya- ya wikendi urumva ko bisaba ko abakinnyi duhindura buri munsi tuba oblige yo gutsinda buri munsi urumva ko nta si- si ibintu byoroshye koci juma masudi turagushimiye cyane kano kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ukubura kw'amazi n'ibifungugwa bifatiye ku ruzuba birageramiye abanyagihugu batari bake muri namibiya leta zunze ubumwe za amerika ziriko zirafasha biciye mu ishami rya leta ya amerika rijejwe iterambere mu makungu usaid leta zunze ubumwe za amerika zizogura amakamyo arimo amatangi y'amazi umunani zongereze isuku mu mashure mu bizoba bifise agaciro k'umuriyoni n'ibihumbi amajana atandatu y'amadolari vyongeye ikigo usaid gihawe amafaranga avuye mu mugambi wa perezida wo gufasha kugwanya ikiza ca sida pepfar catanze imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri y'amadolari agenewe ibikorwa vyo gufasha abantu bagendana umugera wa sida bafungura nabi bivuye ku nkurikizi z'uruzuba abavyeyi bibungenze abavyeyi bonsa abana imfuvyi n'abana batishoboye mu bice bifise ikibazo c'ibifungurwa mu gihugu ca namibiya bisanzwe bigeramiwe n'ikiza ca sida ikigo usaid gikoranye n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kizoshigikira utwigoro twa leta ya Namibia mu kunyarutsa igikorwa cyo guha inyigisho abakozi bajejwe ubuvuzi kumenya abantu bafise umugera wa sida n'abana batishoboye bafungura nabi abo bantu bazosuzumwa bongere bahabwe impanuro ku vyerekeye ibifungurwa n'isuku ikigo USAID kizofasha kunyarutsa igikorwa cyo kwandika imfuvyi n'abana batishoboye kugira bafashwe vyongeye ikigo USAID kizokorana n'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere hamwe n'amashami y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira bitange inyishu izorama ikigo USAID gitegekanya gusuzuma no guha impanuro abantu barenga ibihumbi mirongo ine na bibiri bagendana umugera wa sida no guha ibifungurwa ndemamubiri abana batishoboye barenga ibihumbi cumi na bine izo mfashanyo zifatiye ku gufungura nabi bitewe n'inkurikizi z'uruzuba bifasha imigambi yari hasanzwe ya pepfa na leta ya namibia mu mugambi wo kurwanya ikiza ca sida mu gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu leta ya amerika biciye mu mugambi pepfa yakoresheje amafaranga arenga muri RD n'imiliyoni ijana y'amadolari mu gisata kijejwe amagara y'abantu mu gihugu ca Namibia mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ayandi madolari miliyoni mirongo itatu na zine yarakoreshejwe mu gufasha ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu rugamba rwo kurwanya ikiza ca sida leta zunze ubumwe za amerika zirifatanije n'igihugu ca namibiya mu mugambi wo gufasha gushika ku rugero rw'amazi n'ibifungurwa bikenewe vyihutirwa ku banyagihugu bo muri namibiya
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izoroshiriza
nshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikijwe na hosine munezero mwakoze gutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.